radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na veniste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotuweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo muri teritwari za masisi rucuru na beni abaturage barahunga ingo zabo kubera imirwano yakajije umurego ndashaka kubabwira ko inkambi ni nyinshi hano ni ngari cyane hano hafi y'umujyi wa Goma izo ni inkambi z'abaturage bacu bavuye muri rucuru jean bosco sebishimbo depute uhagarariye intara ya kivu y'amajyaruguru akaba na minisitiri w'umutekano uri muri konje nyuma y'imyaka mirongo itandatu n'ibiri avanywe mu rwanda yambuwe umubyeyi we umubirigikazi helene verine schmidt yageze i kigali mu mpera z'icyumweru gishize aje gusura umuryango we twaramukanyije ndarira kubera ibyishimo numva n'amaraso yanjye umubiri umubiri wose arimo nko kugenda kugera gutya gusa kugenda kubera ko nishimye mariana faustin karangwa umuvandimwe wa helen schmidt umushumba wa kiliziya gatolika papa francisco ategerejwe kuri uyu wa kabiri mu ruzinduko rw'iminsi ibiri muri repubulika ya demokarasi ya kongo mugume ku maradiyo yanyu ikindi kiganiro iwanyu mu ntara duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu aruyizi bigirimana aruyizi wiriweho miriwe neza veniste turayahera kwivugwa ku mugabane wa afurika ibitero byabaye mu mihana y'abanyagihugu mu buseruko bwa repubulika ya demokarasi ya kongo byegekwa ku muhari w'iterabwoba adehefe byahitanye abasivile cumi na batanu ejo ku munsi w'imana ubwicanyi bubaye hari haheze indwi igitero gisa nk'icyo gihitanye abantu barenga mirongo ibiri umutegetsi wo mu butegetsi bwo hasi muri ako karere Diodone Malangayi yavuze ko ibyo bitero byabaye mu masaha yo hagati ya saa kumi na saa kumi n'imwe z'agatondo mu mitumba itatu y'abanyagihugu uwo mutegetsi yavuze ko abantu indwi biciwe mu mihana y'Imanyara abandi umunani barimwo abagore indwi bicirwa i Ofaye yavuze kandi ko ibyo bitigiri bishobora kuba birenga ivyo ADF yagirizwa kandi igitero cyo mu ndwi y'imbere yaho mu ntara ya Kivu y'uburaruko cahitanye ubuzima bw'abantu bashika kuri mirongo ibiri na batatu mu gihe muri iyo ntara nyene abandi cumi na bane bishwe na bombe yatewe mu isengero ry'abapantekote muri Kenya ikambi y'impunzi y'Dadaab igiye kwagurwa kugira yakire impunzi nyinshi Kenya iherutse kwemeza kwiyongereza ibindi bibanza kugira impunzi zagukigwe iyi ngingo yafashwe mu gihe impunzi ziharugwa mu bihumbi ziriko zirahunga ubugaragwa n'inzara muri Somalia zerekeza muri iyo kambi kurondera ubukiriro ikambi y'impunzi y'Dadaab iza ubwa mbere mu bunini ku mugabane wa Afrika leta ya Kenya yarigeze kugabisha kugara ikambi zose ziri muri ico gisagara ariko ubu yemeye iyugururwa ubugira kandi ry'amakambi abiri mato mato yari yarugawe mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu Kenya ihaye indaro impunzi zirenga umuriyoni ahanini zahunze Somalia na Sudani y'ubumanuko kuri afurika kandi ambasaderi linda thomas greenfield aserukira leta z'ubumwe za amerika muri oni yatangaje ejo ku munsi w'imana ko amerika izotanga miliyoni zirenga mirongo ine n'imwe z'amadolari yo gufasha abantu bugarijwe n'ubukene hamwe n'inzara muri somaliya ayo mafaranga amerika izoyacisha mu kigo cyayo usaid kijejwe iterambere ku isi ambasaderi thomas greenfield aho yari i mogadishu yavuze ko uko byifashe muri somaliya birenze urupimo ugereranije n'ibindi bice by'isi yavuze ko urusobekerane rw'ihungabana ry'ibihe ubukene bw'ibifungurwa bwatewe na covid cumi n'icyenda hamwe n'intambara byatumye abanyagihugu binjira mu bukene bw'ibifungurwa muri somaliya kuva mu ntango za bibiri na mirongo ibiri na kabiri amerika imaze gufashisha abanyagihugu muri somaliya umuriyaridi umwe n'ibice bitatu by'amadolari mu mwaka uheze amerika yatanze ibice mirongo umunani ku ijana by'amafaranga igisata cyawe nticyita ku bifungurwa pamu gikoresha mu ihembe rya afurika iyi mfashanyo nshasha ije mu gihe somaliya irushiriza kwinjira mu bihe by'ubugaragwa aho imvura yataze mu gihugu bituma abanyagihugu baja mu bihe byo kwihebura
washington ijwi ry'amerika
mevuga hanze y'umugabane wa afurika amakuru ku ntambara iri muri ikirere shansiriye y'ubudagi olafe sikorize yavuze byo ku munsi w'imana ko ubudagi butari ko burarungika indege z'intambara muri ikirere mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru shansiriye y'ubudage sikorize yaragabishije ko intambara ishobora gutandukira mu bihugu bya otani kuko uburusiya bumaze gushavura bwidoga ku bwa burende zigiye kuzorungikwa muri ikirere yavuze ko batazokwemera gusomborotsa intambara n'uburusiya asaba ko hakwiye kubandanya ibiganiro n'uburusiya kugira intambara ishobore guhagarikwa amakuru kuri ikirere kandi abagenzi hamwe n'abakorerabushake barakoraniye muri katedrale ikiyeve basezera ubwa nyuma umuhinga mu bya siyanse w'umwenegihugu wa nouvelle zelande yicanywe n'uwundi mukorerabushake muri ikirere bishwe bariko baragerageza guhungisha abantu babakura ahariko harabera imigwano andrew bakshaw afise ubwenegihugu bwa nouvelle zelande n'ubwongereza hamwe n'umwongereza christopher perry baburiwe irengero mu ntango z'uku kwezi bari mu gisagara ca soledar mu ntara ya donetsk mu buseruko bwa ukraine ejo kuw'imana kandi igisirikare cy'uburusiya carateye bikomeye igisagara ca kerisone
urakoze aruyizi bigira imana mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shotuwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo hadiyo yacu vewa akadomo koma no ku mbuga za facebook youtube na instagram aderesi yacu ni vewa radiyo yacu
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izayindwi gushika izayindwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
nyuma y'imyaka mirongo itandatu n'ibiri avanywe mu rwanda yambuwe umubyeyi we umubirigikazi helene veline schmidt yageze i kigali mu mpera z'icyumweru gishize aje guhura n'umuryango we ni umwe mu bana bavutse mu gihe cya gikolonize babyarwaga n'abazungu ariko bakabambura ba nyina bakajyanwa i burayi aho bashyirwaga mu bigo by'imfubyi ntibamenye bene wabo hashize imyaka mirongo itanu helene veline schmidt ashakisha umuryango kwa nyina yarawubuze abifashijwemo n'ikiganiro agasaro kaburaga cya radiyo ijwi ry'amerika barahuye ni inkuru ya jean batiste mico myiza
aha ni ku kibuga cy'indege cya kigali kanombe mu masaha kumi n'ebyiri za mu gitondo ubwo Helen evelyn schmidt yaririmbirwaga n'itsinda ry'abana bavutse ku babyeyi badahuje uruhu aba bakaba bazwi ku izina ry'abametisi Eveline nawe ni umwe muri aba ariko akaba afite umwihariko ari mu bana bavutse ku bagabo b'ababirigi mu gihe cy'ubukoloni n'abagore b'abanyarwanda maze aba bana bakarererwa mu bigo by'imfubyi ntibamenye imiryango yabo haba kwa se cyangwa kwa nyina Eveline w'imyaka mirongo irindwi n'umwe y'amavuko radiyo ijwi ry'amerika yabashije kumuhuza n'umuryango we wo mu rwanda kwa nyina ku nshuro ya mbere mu buzima bwe Eveline ati byandenze ndumva wagira ngo ndimo kurota
ntabwo byoroshye kumenya kwizi inzozi z'igihe kirekire zabivamo ndibaza niba ari biri kuba koko cyangwa niba nkomeje kurota ndishimye cyane
Eveline ibi byishimo byo kubona umuryango we bikamurenga bifite isoko ubwo yajyanwaga mu bubirigi avuga ko yagezeyo mu bitabo bya polisi akandikishwa nk'umwana watoraguwe yaratawe n'ababyeyi nyamara se yari umutegetsi uzwi mariana faustina karangwa ni murumuna wa Eveline bahuje nyina bakagira ba se batandukanye kwakira Eveline avuga ko byamuteye amarira y'ibyishimo avuye mu ndege amanitse hariya mu kibanza cy'indege twaramukanyije amarira ndarira kubera ibyishimo numva n'amaraso yanjye umubiri umubiri wose arimo nko kugenda kugera gutya gusa genda kubera ko nishimye nishimye cyane amaraso yanjye akajya nkatabura mbese ubwo Eveline yarangishaga umuryango we mu kiganiro cya radiyo ijwi rya amerika agasaro kaburaga gakwerere manzi claude uzi umuryango wa Eveline niwe wahise ahamagara mariana amubwira ko umwana yumvise ko nyina yabyaranye n'umuzungu arangisha umuryango we kuri gakwerere kuba guhuza Eveline n'umuryango we radiyo ijwi rya amerika yabishoboye ni igikorwa cy'indashyikirwa nshimiye cyane ndashimira cyane ijwi rya amerika kuko igikorwa yakoze ni igikorwa navuga cy'indashyikirwa kugira ngo ihuze abantu bamaze imyaka irenga mirongo ingahe irenga nka mirongo itanu bataziranye ariko ikabahuza nkabashimira cyane cyane ijwi rya amerika mbese nta kuntu nabona nayishimira iragahoraho tu ihuza imiryango abamitisi mu bihugu bitandukanye bya afurika hari abatazi imiryango kuko baba bayihishwe ariko hari n'ababyarwa n'abagabo b'abazungu abo bagabo imiryango yabo ikanena abo bana ntibamenye iyo miryango bene aba jacques albert wo muri association metis du monde avuga ko ari benshi nk'abametisi ndavuga mu izina ry'abametisi twishimye cyane guhera igihe twumvishe iyo nkuru ko yabonye umuryango twarishimye cyane duhimana icyubahiro niyo mpamvu wabonye uyu munsi yaje nanone turongera turishima turabyina turamuhobera turaseka ni rwa rukundo ni urukundo abametisi dukundana verine we yabonye umuryango ariko hari n'abandi ni ikibazo kiri ku bantu benshi kiri ku bametisi benshi imiryango y'abametisi mu rwanda ivuga ko abafite ibibazo byo kutitabwaho na ba se b'abazungu abigaragaje babarizwa hagati y'ijana na magana abiri mu minsi ishize iyi miryango yakiraga cyane abavuka kuri ba se b'abanyaburayi ariko ubu bari kwakira n'abavuka ku bagabo b'abanyaziya nk'ubushinwa n'ubuhinde bagenda biyongera jean batiste mico myiza ijwi rya amerika i kigali
mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo muri teritwari ya masisi rucuru na beni abaturage barahunga ingo zabo kubera imirwano yakajije umurego jean bosco sebishimbo ni depite uhagarariye intara ya kivu y'amajyaruguru akaba na minisitiri w'umutekano uri muri konje kubera ubutegetsi bweguriwe igisirikare arabatabariza ndashaka kubabwira ko inkambi ni nyinshi hano ni ngari cyane hano hafi y'umujyi wa goma izo ni inkambi z'abaturage bacu bavuye muri rucuru ejo bundi abaturage bavuye muri gicanga benshi cyane benshi cyane ndashaka kubabwira ko ubu ngubu bakambitse benshi hariya ahitwa imweso kandi kugeza ubu ngubu akaba ntacyo bari babona cy'abantu babagoboka bati babashe kugira icyo babaha rero abo baturage bakaba bari mu kangaratete n'abandi bashwiragiye hirya no hino baja za muheto abandi baja za rushebere abandi baja za rubaya n'abandi baja hirya no hino none bwana depite bose hamwe abaturage bamaze guhunga imirwano kuva gicanga yafatwa barangana iki kuva gicanga yafatwa wenda umubare kugira ngo kubwire umubare nyakuri birangora kuko kugeza ubu ngubu nta mashyirahamwe yari yashobora kubagoboka ngo arababarura cyangwa se inzego za leta zaba zikora neza mwa kariya gace ngo zibashe kubabarura urabizi ko ubu ngubu icyo bagifite mbese abaturage benshi bafite icyoba ndetse n'abo bayobozi bagombye wenda kubarura abo baturage bose bakaba bafite icyoba rero mu buryo bwimbitse tukaba tutari twamenya imibare nyakuri y'abaturage bari hariya inkweso ngo tumenye abaturage baba bari hariya za muheto za gahira abandi bagiye bakagana za gahanga ni ukuvuga ko abaturage bashwiragiye kandi kugeza ubu ngubu kugira ngo babone icyo barya babone aho bakwihisha kugira ngo imvura ze kubanyagira ibyo byose nta makuba yagwiriye abo baturage none se niba abategetsi bafite ubwoba bwo kumenya umubare w'abo bahunga ayo mashyirahamwe asanzwe atabara abari mu kaga yo ari hehe reka nkubwire ko ntabwo ari ubwoba bwo kuvuga ngo kubarura abantu urabizi gicanga na mweso mweso ariho abaturage bahungiye gicanga na mweso ntabwo ari kure rero ubwo buyobozi nabwo bukaba buvuga bati ese izi mpunzi zigeze aha ngaha ni igiki kiduhamiriza ko natwe tutari buhunge mbese ugasanga ko buri wese arimo ashaka iyo yagana akaba arizo mpamvu ndimo mvuga ati ntabwo barashobora kubabarura ndetse n'ayo mashyirahamwe yagombye kubagoboka ukaba uzi ko imirwano yafunze umuhanda yabashije gufunga umuhanda uva sake cyangwa se uva goma sake gicanga mweso ubu ngubu rero abo baturage bakaba bari mu kangaratete gakomeye cyane twatangiye gukomanga hirya no hino kuri ayo mashyirahamwe ashinzwe kureba ingorane z'impunzi ariko turushaho no gukangurira kinshasa kinshasa murabizi kinshasa duhora tubivuga iyo inzego za leta zifata bije y'igihugu cyangwa se amafaranga atunga igihugu mirongo irindwi na gatanu ku ijana byose bikaririrwa kinshasa ni ukuvuga nayo ni amakuba yandi yaje kwiyongera kuri iki gihugu rero nabo tukaba turi kubakangurira kugira ati ese ni igiki cyakorwa kugira ngo babashe kugoboka abaturage bacu bari mu kangaratete muri ibi bihe bimeze nabi Depute jean bosco sebishimbo w'intara ya kivu y'amajyaruguru ukaba na minisitiri ushinzwe umutekano muri leta kivu y'amajyaruguru ndagushimiye cyane kuba aka kanya uhaye ijwi ry'amerika utabariza abo baturage murakoze murakoze cyane ijwi ry'amerika wa mbere wa mbere uri igitego
mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu rwanda mu karere ka rubavu agatsiko k'amabandi kagabye igitero mu baturage karwana n'inzego z'umutekano umwe mu mabandi yishwe n'ibikomere abandi babiri batabwa muri yombi n'inzego za polisi ubuyobozi bw'akarere burihaniza abakora urugomo nk'uru buvuga ko bagiye gufatirwa ingamba zikomeye rubavu gloria tuyishime umuvugizi wa polisi mu ntara y'uburengerazuba cip mucyo rukundo yatangaje ko byabereye mu murenge wa rubavu akagari ka buhaza mu rukererwa kuri iki cyumweru ubwo agatsiko k'amabandi kari kagizwe n'abantu bane kagabye igitero kuri bamwe mu baturage kagamije kwiba umuvugizi wa polisi mu ntara y'uburengerazuba akomeza avuga ko basakiranye n'abashinzwe umutekano bakamara umwanya barwana kugeza igihe polisi yaziye irasa amasasu mu kirere imirwano ibona guhagarara polisi yashoboye gufata babiri mu bari bateye abandi bicikira mu duce turi hafi aho nk'uko cip mucyo rukundo yabitangarije ijwi rya amerika mu kubabona rero byaje kubahagarika bahagarika baramurwanya ndetse banamukomeretsa inzego z'umutekano zahise zitabara urumva ko hahise havuga induru kuko isambu ryashatse ryirukanse ryashatse kurwanya no kwirukanka gahunda z'inzego z'umutekano zirasa hejuru bari kuri polisi posite rubavu nibyo ariko niyo ari kwa muganga iyo yafashwe ari umufungwa nta kibazo ararindwa niyo ari kwa muganga yakoze ibyaha ararindwa mu bakomerekeye muri urwo rugomo harimo abashinzwe umutekano babiri n'umwe mu bakoze urugomo ari we tumukunde twahirwa uri mu kigero cy'imyaka mirongo itatu waje gupfa nyuma yo kugezwa ku kigo nderabuzima cya gisenyi harerimana blaise ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa rubavu iyi mutera ko byose byabaye mu ijoro yaje arimo ni agakundi k'abantu nyine b'abanyarwanda bashaka kwiba iby'abandi hanyuma bazamu barabatesha baba intambara zo kurwana hagati yabo hari abatemwe ahohotewe muri izo ntambara rero ngira ngo nawe niho yaje kugirira ububabare biza kurangira nawe avuye mu mwuka urugomo nkuru mu karere ka rubavu si rushya ariko muri iyi minsi urugenda rwiyongera ku buryo bikomeje kuba intandaro y'umutekano muke bihangayikishije abahatuye bakomeje gusaba ubuyobozi gushyira ingufu mu kubarindira umutekano iki ni igisu banteye hano kuno kuboko reba n'ingori ziracibara ziracibara ko ari kungana umutwaro ikindi cyuma bakingije umungumu umumuntu reba hano harapasutse murebe ukuntu ngize vuba kubibona aka kaguru barakangije sibyo mbere na n'ubundi bakarakira ni inkoni bakubisemo nageze ni mu bitaro igisenyi guca mu bagwego uko bamvunaguye kose muno buriya ntangenda ndi guhengahenga aho umuntu atataha saa moya z'ijoro cyangwa saa mbiri z'ijoro ni ikibazo kandi igihugu uvuga ngo gifite umutekano nta mutekano burya dufite hejuru ya biriya bisambu ni ku bisambu urugomo rurahari cyane abantu bari kubambura bakabatemagura bakabateragura ibyuma urugomo rurahari mbese rurenze byarenze kamere watambuka saa mbiri bakagutema kuva hano kuri gare kugera hano hepfo ho ngo ni ikibazo hano hepfo hano musigiti ngo ni ikibazo saa mbiri za nijoro umuyobozi w'akarere ka rubavu idefonse kambogo avuga ko umutekano muke atari uwo kwihanganirwa bityo agasaba abifite mu nshingano gushyiraho ingamba zikaze zo kuwubumbatira
ntabwo tubyemera ntabwo tubyemera ariko nanone ntabwo twagombye kubyihanganira ari nayo mpamvu twasabye ko dushyira imbaraga cyane kugira ngo ibibazo bijyanye n'urugomo guhohotera abaturage aho bigaragara n'ibindi biterwa n'ubusinzi n'ibindi bitandukanye ibi byose tube umurongo ariko ndakeka ko iki rwose kirakemuka ku buryo burambye kandi turabyizeye bijyanye na nuko nanone no kugira ngo n'abari mu nshingano inzego zubakitse ku murenge ku kagari ku mudugudu nazo twongere dusubire inyuma turebe abatakoze neza kugira ngo barinde abaturage n'ibintu byabo umutekano mu ntara y'uburengerazuba by'umwihariko aka karere gahana imbibi na repubulika ya demokarasi ya kongo ukomeje kuba ikibazo kibangamiye abahatuye nk'uko babivuga uko inzego za leta zikomeza gushyira imbaraga mu kuwubumbatira niko abateza urugomo nk'uru badatezuka kukongera ibikorwa biwuhungabanya byarushijeho kuzamba cyane muri iyi minsi aho intambara yongeye kubura mu gihugu cya kongo gituranye n'akarere nubwo ntawakwemeza ko hari isano hagati y'ibyo bibazo byombi bamwe mu baturage b'aka karere bavuga ko ubuyobozi bushyira imbaraga nke muri iki kibazo kuko gikomeza kwisubiramo aho kugabanuka ariko abategetsi bakavuga ko bagiye kurandura iki kibazo burundu tuyishime gloria ijwi ry'amerika mu karere ka rubavu umushumba wa kiliziya gaturika papa francisco ategerejwe mu ruzinduko rw'iminsi ibiri muri repubulika ya demokarasi ya kongo kuri wa kabiri ku mpamvu z'umutekano ntabwo azasura akarere k'uburasirazuba bwa kongo nk'uko byari biteganijwe mbere ariko azabonana na bamwe mu bahagarariye abaturage b'ako karere kazahajwe n'intambara papa francisco azanasura sudani y'epfo umunyamakuru w'ijwi ry'amerika johannesburg hanita powell yateguye inkuru ku bintu by'ingenzi byaranje inzinduko z'abashumba bakiriziya gaturika muri afurika muri ibi bihe bya vuba muragezwaho na temistokle mutijima uru ruzinduko rwa papa francisco ku mugabane wa afurika ni urwo yari yasubitse umwaka ushize kubera ibibazo by'uburwayi rutegerezanyijwe ibyishimo byinshi ibyiyumvo bishobora guhinirwa muri aya marangamutima ya coroferore godi umukirisitu wa paruwasi gaturika ya regina mundi kiliziya nini kurusha izindi muri johannesburg yagize ati ndamukunda uruzinduko rwa mbere papa francisco yagiriye muri afurika kuva abaye papa mu w'ibihumbi bibiri na cumi n'itatu rwabaye mu w'ibihumbi bibiri na cumi n'itanu rwaje rukurikira urwo yari amaze kugirira muri leta zunze ubumwe za amerika mu kwa cyenda k'uwo mwaka rwahuje imbaga y'abantu benshi kandi bamushimira ku magambo yakomeye ku ngingo zimwe na zimwe nko kurushaho kwita ku bidukikije muri amerika papa francisco yahuye na barack obama wari perezida w'icyo gihugu ndetse ageza ijambo ku bagize inteko nshingamategeko y'amerika aho yagize icyo avuga ku kibazo nyamukuru akunze kugarukaho ari cyo ubusumbane ku isi muri urwo rugendo rwe rwa mbere muri afurika papa francisco yasuye ibihugu bya kenya uganda na santarafurika papa francisco nubwo abonwa nk'ushyigikiye impinduka kurusha abamubanjirije nanone bigaragara ko akurikiza imigenzo ya gipapa ntatinye kuvuga ashize amanga agasura ibihugu bifite amateka yaranzwe n'ibibazo yewe ntatinye no kunenga abo yasuye tukivuga ku byaranze inzinduko z'abapapa ku mugabane wa afurika papa benedigito wa cumi na batandatu uheruka gutabaruka nawe mu gihe cy'ubuyobozi bwe yasuye uyu mugabane mu kwa gatatu kw'ibihumbi bibiri n'icyenda papa benedigito wa cumi na batandatu yasuye ibihugu bya kameruni na ngora muri uru ruzinduko rwe rwa mbere ku mugabane w'afurika papa benedigito yanenzwe kubera ko yavuze ko udukingirizo tutari igisubizo ku kibazo cya sida cyugarije uyu mugabane icyo gihe yavuze ko iki cyorezo kitahashywa binyuze mu gukwirakwiza udukingirizo ahubwo byo ubwabyo byongera uburemere bw'ibibazo ibyo byarakaje imiryango yita ku buzima yamushinje gusubiza rudubi urugamba rwo kurwanya virusi ya sida binyuze mu magambo ye mu kwezi kwa cumi na kumwe kw'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe papa benedigito yongeye gusura umugabane w'afurika aho yasuye igihugu cya bene mu ruzinduko rwe rw'iminsi ibiri muri iki gihugu gito cyo mu burengerazuba bwa afurika papa benedigito yashyize umukono ku nyandiko y'ahazaza ha kiliziya muri afurika izwi nka afurike munusi mu kiratini iyi nyandiko ndende ivuga ku hazaza ha kiliziya muri afurika ikubiyemo ingingo zinyuranye nk'ibijyanye n'ubuvuzi ndetse na interineti kandi icyo gihe yanavuze ashize amanga ku bibazo by'imibereho byugarije uyu mugabane nko kutamenya gusoma no kwandika ndetse n'ubusumbane bushingiye ku gitsina papa yohani paul wa kabiri niwe mupapa wakoze ingendo nyinshi mu mateka y'ibihe bya vuba mu myaka makumyabiri n'irindwi yamaze ku bupapa yasuye ibihugu mirongo itatu n'umunani byo muri afurika yo munsi y'ubutayu bwa sahara igihe cy'ubuyobozi bwe cyahuriranye n'ukwaguka gukomeye kwa kiliziya ku mugabane w'afurika bwa mbere asura umugabane wa afurika hari mu kwa gatanu kw'igihumbi magana cyenda mirongo inani aha yasuye ibihugu bitandatu birimo icyari zayire ariyo repubulika ya demokarasi ya kongo y'ubu repubulika ya kongo kenya ghana icyari hote voruta ariyo burkina faso y'ubu ndetse na cote d'ivoire mu nyigisho yatangiye akara ku murwa mukuru wa ghana papa yohani pawulo wa kabiri yagize ati kiliziya irasaba kwinjiza ubutumwa bw'ivanjiri n'imibereho ya kirisitu muri buri gikorwa cya muntu mugaharanira kubaka umuryango aho buri muntu ahabwa agaciro kandi aho uburinganire n'ubwisanzure birindwa bikanatezwa imbere mu igihumbi magana cyenda mirongo inani na kabiri nabwo papa yohani paul wa kabiri yasuye umugabane wa afurika mu ruzinduko rwamaze icyumweru cyose yasuye nigeria ku nshuro ye ya mbere igihugu gituwe cyane kurusha ibindi muri afurika aha muri nigeria uwari umukuru wa kiliziya gatulika ku isi yasabye ko habaho ubwiyunge hagati y'abakirisitu n'abayisilamu mu magambo ye yagize ati twese abakirisitu n'abayisilamu dutuye munsi y'izuba ry'imana imwe y'inyampuhwe hagati y'ukwezi kwa kane n'ukwa gatanu kw'igihumbi magana cyenda mirongo inani n'icyenda papa yohani paul wa kabiri nabwo yasuye umugabane wa afurika aho yageze mu bihugu nka madagasikari ibirwa bya reyiniyo zambiya na malawi mu igihumbi magana cyenda mirongo cyenda mu kwa cyenda yaje gusura ibihugu bya tanzania u rwanda uburundi na cote d'ivoire aha akaba yaratanze ubutumwa ku byerekeranye no kurwanya icyorezo cya sida bugaragaza impinduka ntoya ku bijyanye n'icyo yatekerezaga kuri iyo ndwara aha yanavuze ko kurwanya iki cyorezo bisaba umuhate w'ikirenga w'ubufatanye hagati ya za leta ndetse n'abahanga mu bya siyansi n'ubuvuzi uruzinduko rwe rwa nyuma muri afurika yo munsi y'ubutayu bwa sahara papa yohani paul wa kabiri wari ugejeje ku myaka mirongo irindwi n'irindwi y'amavuko yongeye gusura nigeria aha yasabye imbaga y'abari bamukurikiye iyabuja kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu kuko umuntu wese akwiye kubahwa agahabwa agaciro ke n'uburenganzira bwe uyu wari umushumba wa kiliziya gatolika icyo gihe yagize ati ibyo bigomba kubabera ihame shingiro mu muhate wanyu wo guteza imbere demokarasi no gutsimbakaza imibereho myiza mu gihugu cyanyu urakoze temisitokule mutijima hano dusoreje aya makuru mu kiganiro iwanyu mu ntaramba shimire kuba mwaduteze amatwi nk'uko mubikora buri munsi dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi ntawurasira isandi mu rusaku mugire umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiyimana